Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ni kuwa kabiri tariki zitanu y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkundikije bamwe mu barundi bakora badafise ivyangombwa barabandanya gufatwa n'inzego z'umutekano muri kenya bagafungirwa ahantu hatoroshe abariyo ntiborohewe na gatoyi n'uburyamo ntibworoshe na gato na gato dukora gukubitwa n'abo dusanzeyo eka ntivyoroshe na gatoyi uburyamo ari ikintu bita inda inda gusa nizo zuzuyeyo gusa nta kindi uyu ni umwe mu barundi bari bafungiwe muri kenya kubera batagira ivyangombwa inkuru co kimwe ni inkuru yerekeye abasivile batanu hamwe n'umusirikare biciwe mu gisara ca Goma uruhagarara ku rubibe igihugu ca Uganda gisangiye n'igihugu c'u Rwanda hamwe n'ibikorwa birangurwa n'abagendana ubumuga mu ntara bubanza turazigarukako mu kanya kari imbere ariko iyi imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino kw'isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana Mwaramutse neza Aloyiza umwanya ni wawe urakoze frederic ndamutse n'abaduteze amatwi abategetsi muri leta ya alabama muri leta z'ubumwe za amerika bariko bararondera aboba bararokotse inyuma y'igihuhusi kivanze n'imvura gikomeye caciye muri iyo leta yo mu bumanuko bwa amerika ku munsi w'imana gihitana ubuzima bw'abantu bashika kuri mirongo ibiri na batatu abapfuye ngo barashobora kwiyongera mu gihe abatabara bakiriko bararondera abandi vyasambu abari mu vyasambutse Jay Jones arongoye komine ya Lee ni muri iyo leta ya Alabama yashikirije ejo ku munsi wa mbere ko abantu barenga cumi batarabonwa mu bafuye harimwo imiryango yose yafiriye rimwe hamwe n'abana b'imyaka itandatu icenda na cumi Perezida Donald Trump yabwiye abamenyeshamakuru ejo ku wa mbere ko Amerika igandariye abahitanywe n'ivyo bihuhusi abademokrate mu nama nshingamateka ya leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa mbere baratanguje amatohoza yiyaguye kuri perezida donald trump ku vyabaye mu myiyamamazo yo muri bibiri na cumi na gatandatu ku bikorwa vyiwe nk'umugwizatunga ku vyabaye mu gihe yari akirindiriye kubisikanya na perezida obama canke nimba igihe yaba perezida yoba yararemereye butungane kugira iyorohereze akanama gakurikirana ibibazo by'ubutungane mu nama nshingamateka kararungitse amakete ku bantu mirongo umunani n'umwe hamwe n'amashyirahamwe afise icyo asangiye na Trump babasaba izandiko zitandukanye basaba kuzoba batanze mu ndwi zibiri ku bikorwa vyabaye vyerekeye perezida agira mirongo ine na gatanu ariwe Donald Trump ako kagwi kazoraba cane ko habaye kuremera ubutungane no gukoresha igikenye nk'umukuru w'igihugu mu myaka ibiri ya mbere yari ku butegetsi ibiro by'umukuru w'igihugu white house byatangaje ko abashingwamanza babo bagiye kwihweza ivyasabwe n'ako kanama k'inama nshingamateka imbere yo kugira ico bayivuzeko abandi basabwa inzandiko ni ubushikiranganji bw'ubutungane abategetsi bari barongoye imyiyamamazo ya trump ishirahamwe rya trump abahungu biwe babiri Donald Junior Trump hamwe na Eric Trump abanyamerika bane n'umudereva w'umunyakenya barapfuye igihe indege ya kajugujugu yagira impanuka mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ca Kenya iyo mpanuka yabereye ku izinga ririmwo uruhongore kama mu kiyaga Turkana ku munsi w'imana abajejwe gutabara baratoye ibisigarira vy'iyo ndege gato inyuma y'isaha icenda zo mw'ijoro itohoza rivurwa ko ririko riraba kugira icatumye iyo mpanuko iba kimenyekane mu kwezi guheze mwomenya ko abanyamerika babiri bari mu bantu batanu bapfuye igihe indege barimwo yagira isanganya igihe bariko baja ahitwa lodward hafi y'ikiyaga turukana Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi kandi yemerwa na leta zumwe za Amerika nk'umukuru w'igihugu w'imfatakibanza ejo ku munsi wa mbere niho yashika ku kibuga c'indege i Caracas muri Venezuela aho abamushigikiye bari mu myiyerekano bamurindiriye imbere y'uko atahuka avuye mu rugendo mu bihugu bimushigikiye ku mugabane wa Amerika Guaido yari yasavye abanyagihugu gukoranira mu bisagara byo mu gihugu berekane ko bamushigikiye Guaido yari yiteze ko ahagarikwa agishika ariko ntivyabaye umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu mu biro vya perezida wa leta z'ubumwe za amerika john bolton yashikirije jo kuwa mbere ko ikintu cose kizobangamira umutekano wa guaido kizokwishurwa na amerika hamwe n'amakungu mu buryo bukomeye Guaido yemewe yemewe na leta zimwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu 50 nk'umukuru w'igihugu imfata kibanza asanzwe arongoye inama nshinga amateka ya Venezuela yakoresheje ububasha ahabwa n'ibwirizwa shingiro mu kwemeza ko president Nicolas Maduro arongoye igihugu mu buryo butemewe n'amategeko kandi ko yivye amajwi mu matora ahitiye Mushkiranganji wa Qatar ajejwe imigenderanire n'andi makungu yashikirije ko afise icizere ko ibiganiro igihugu ciwe kiriko kiratunganya bihuza leta z'umwe za Amerika n'abatalibani bigamije gutorera umuti intambara yo muri Afghanistan biriko bigenda neza. Mushkiranganji Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani yabitangaje mu kiganiro we na mugenzi we w'Uburusiya bariko baraha abamenyesha makuru ejo ku munsi wa mbere bubaye bwa mbere umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru muri Qatar agize ico ashikirije kuva ivyo biganiro bitanguye mu ci ry'umwaka uheze abategetsi b'abatalibani n'aba-amerika bamaze iminsi bagira imibonano y'urutavanako kugira baheraheze urwandiko rw'amasezerano yo gukura abasirikare mvamakungu muri afghanistan
urakoze aloyiza ku makuru uhejeje kudushikiriza tubibutse namwe inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kino mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika ibiyaga binini abasivili batanu n'umusirikare umwe wa leta nibo bishwe n'abantu bitwaje inkoho mu gisagara ca Goma ahitwa Ndosho n'inkuru ya Claude Ganza umunyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika agace ka Ndosho gaherereye mu majyaruguru y'umujyi wa Goma gakomeje kwibasirwa n'abantu bitwaje imbunda bica bakanashimuta abantu ndetse bagasahura ibintu bitandukanye nk'uko bakunze kubikora mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira kuri iki cyumweru bongeye kwica abantu batanu b'abasivile n'umusirikare umwe wo mu gisirikare cya repubulika ya demokarasi ya kongo frdc ndetse bashimuta n'umugabo umwe bitaramenyekana aho bamujyanye abo mu muryango w'uwo mugabo watwawe bunyago baratubwira uko byagenze uyu ni umugore we duhereyeho aha aragira ati hari saa moya z'ijoro nibwo binjiye mu nzu bamusanga yicaye mu ruganiriro baramufata bamujyana hanze ndababaye kandi ndahangayitse ndasaba ubuyobozi kumfasha gushakisha umugabo wanjye akagaruka kuko si ubwa mbere bamushimuse njye ndi mushiki w'umugabo bashimuse nanjye nari ndi muri iyi nzu binjiye ari bane babiri batwaka amatelefone abandi babiri binjira mu nzu babaza ngo umusaza wanjye ari hehe bahita bamujyana hanze barongeye bamugarura mu nzu twe bamwe badusigarana mu gikoni abandi binjirana na demaye mu nzu bamubaza amafaranga ababwiye ko ntayafite bahita barasa amasasu mu maguru ye ariko baramuhusha ubwo bahise basohora musaza wanjye abari basigaye baratubwiye ngo ntitubahe ibiryo twatetse dufata inyama twari twatetse tuzishyira mu isorori ariko twabanje kujya impaka nabo ku mufuniko wayo badusaba ngo tuwubahe bapfundikize kandi waratakaye twateretse iyo sorori mu gikapu bari bafite bari bambaye amakoti y'abasirikare y'imvura bita amaponjo kandi bose bari bafite imbunda aba batangabuhamya bavuga ko abaje kubasahura bagashimuta na nyir'urugo bavugaga indimi z'igiswahili n'ilingara bakihagera baje badukanga batubaza aho umugabo ari badusaba amatelefone turayabaha ariko amasasu menshi cyane yari yatangiye kuvuga mbere twacanganyikiwe ubwo bavuye aha nibwo bahise bagenda bica abantu batanu ubu bwicanyi buje bukurikira ubundi bwabaye mu kwezi gushize n'ubundi muri aka gace kagabanya umujyi wa goma na teritwari ya nyiragongo aho abantu makumyabiri baburiwe irengero ku buryo bitazwi aho baherereye bikaba bikekwa ko bishwe abatuye mu mujyi wa goma batewe impungenge n'umutekano ukomeje gufata indi ntera urabona turi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu ariko abantu batandatu barimo abasivile batanu n'umusirikare umwe wa frdc bamaze kwicwa ubundi umwe atwarwa bunyago niba ukwezi kwa gatatu gutangiye gutya mfite ubwoba ko ku kwezi kuzarangira hishwe abantu benshi kurusha bishwe mu kwezi kwa kabiri niyo mpamvu nsaba ubutabazi bwihuse ibi birasa nk'iby'umunyapolitike moise katumba uri hanze y'igihugu asaba abinyujije ku rukuta rwe rwa twitter katumba asanga abaturage bo mu murasirazuba bw'igihugu bakomeje kubabazwa kandi byahereye kera kuri we ngo igihe ni iki ngo ubu bwicanyi bwoye kongera kwihanganirwa ukundi ahubwo bushyirweho iherezo ntiharashira icyumweru abaturage bo mu mujyi wa goma bagiye ku rugo rw'umukuru wa polisi mu ntara ya kivu y'amajyaruguru bashaka kumwereka impungenge bafite ku mutekano wabo bamusabaga kugira icyo akora ngo umutekano wabo witabweho biruseho icyo gihe general placide nyembo ngarusha ukuriye polisi mu ntara ya kivu y'amajyaruguru yasabye abaturage kutabatakariza icyizere ahubwo bagakorana nayo bayiha amakuru yatuma abo bagizi ba nabi bafatwa bagahanwa C'est un travail en commun. J'ai mes adjoints, j'ai des services qui, qui fonctionnent, qui travaillent normalement.
muri aka kazi turafatanya mfite abanyungirije mfite n'inzego zikora Le travail, c'est un travail humain. Il y a des failles.
twese certes, turi abantu rwose haboneka amakosa Il faut reconnaître qu'il y a aussi icyo nasaba abaturage ni ukwizera abapolisi cela, c'est un travail.
ariko hari n'ibindi bibazo dukemura umunsi ku wundi nk'uko iteka mpora mbisaba kandi nkomeje kubishimangira habeho imikoranire nyayo hagati y'abapolisi n'abaturage Toujours, Comme je le clame toujours, inzego zishinzwe umutekano zivuga ko abakora aya mahano ari amabandi yitwaje imbunda kandi ko zikomeje kuyashakisha gusa amagingo ya nta barerekanwa batawe muri yombi kuva ibi byatangira kuba uretse bamwe mu bigaragambya binubira ubu bwicanyi bagenda bafungwa nyuma bakaza kurekurwa claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
hari abacuruzi b'abanyarwanda babwiye ijwi ry'amerika ku biciro ku bidandazwa bahora bakura i buganda byaduze kubera ko bitakiboneka mu buryo bworoshe ni mu gihe kugeza ubu imipaka ihuza eh, ibihugu by'u rwanda na uganda itakiri nyabagendwa ku banyagihugu b'ibihugu byose uko ari bibiri ni inkuru ya eric bagira ubusa umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda uganda se wowe ujyayo aho uvura umunyamakuru wowe uzajya ujyayo kubera uko ujya uganda ryari inzira ntabwo zikigenda turi muri rimwe mu masoko yo mu rwanda mu mujyi wa kigali hakundaga kugaragara bimwe mu bicuruzwa bikomoka mu gihugu gituranyi cya uganda ibyo byiganjemo ibiribwa imyambaro n'ibindi uganiriye n'abacuruzi batandukanye hano mu mujyi wa kigali baravuga ko kubera imipaka itakiri nyabagendwa ku banyarwanda binjira muri uganda ubu ibiciro kuri ibyo bicuruzwa byiyongereye uyacururiza mu isoko rya kimironko Oka ibintu byinshi hano ducuruza bimwe na bimwe biva mu Bugande nk'urugero nk'amavuta wenda ya sansidi karito twayiranguraga mirongo itatu na bibiri mu kuyirangura ubu yiyongereyeho ibihumbi bitatu byose ubu turi kuyirangura mirongo itatu na bitanu wagera wenda no ku mata ya hayilandi abantu bajya bayatubaza benshi twayaguraga cumi na kimwe ariko ubu ngubu bageze kuri cumi na bitatu n'amasabune nayo yaruriye cyane amenshi dukoresha ava mu bugande uretse ubu ngubu turi kugenda tumenyereza za kiriya zo mu rwanda ibindi byarazamutse cyane tugeze no mu isoko rya kimisagara naho mu mujyi wa kigali twasanze abandi bacuruzi bavuga ko ibyo baranguraga uganda byazamutse mu biciro kubera ko bitakiri kuboneka mu buryo bworoshye uyu acuruza ibijyanye n'amavuta yo kwisiga imibavu n'ibindi baranguraga moviti amapoduwi nka byose biva muri uganda twaranguraga ariko bikaba byazamutse kubera ko ibiciro nyine bipaka imeze ifunze byavuye kuri angahe ni urugero ni ukuvuga ngo niba ikintu cyaguraga bibiri cyagura bibiri atanu niba cyaguraga bitatu ni bitatu magana atanu ni ukuvuga ngo rero niba nkumva neza umuntu ufite depo ye wavanye ibintu uganda byinshi ahagaze neza ku isoko cyane rwose ahagaze neza ku isoko ubona ugurisha neza mu bacuruzi baganiriye n'ijwi rya amerika barimo n'abagerageje kugera ku mupaka wa gatuna berekeza uganda bagasubizwa inyuma uyu musore ucuruza imyenda yaranguraga uganda aragaruka ku gihombo byamuteje nyuma yo kumukumira kwinjira uganda kandi amafaranga yari yayavunjishe mu mashiringi ya uganda nk'ubu umuntu avino yavunjishije amafaranga y'amaganda ugiye kurangura ubwo iyo ugezeho ukagaruka ya mafaranga akongera kuyavunjisha mu manyarwanda urahomba cyane na tike yawe kandi ipfa ubusa bisaba ngo utegereze ngo iyi modoka iva kampala wenda ikuzane ugasanga utegereje nk'isaha yose kugira ngo uzayibone wese urumva atari ikibazo wajyanye miliyoni ukayivunjisha mu maganda kongera kugaruka ubwo urumva biragusaba ya miliyoni kuyisubiza mu manyarwanda byakunda se byanze bikunze urahomba nanjye nahombyeho nka magana abiri uganiriye n'aba bacuruzi bavuga ko kugeza ubu bari mu gihirahiro kuri iri fungwa ry'imipaka muzatubarize abashinzwe abinjira n'abasohoka icyo kibazo kirahari ntabwo ari jyenyine n'abakigize kuko twagarutse turi benshi mu cyumweru gishize nibwo hatangiye kumvikana amakuru y'ifungwa ry'imipaka u rwanda ruhanaho imbibe n'igihugu cya uganda u rwanda rubinyujije ku rubuga rwa twitter rwavuze ko imipaka ifunguye ariko rugira inama abanyarwanda zo guhagarika kujya muri uganda kuko hari impungenge z'uko bashobora guhohoterwa icyakora mu bacuruzi bavuganye n'ijwi rya amerika bo bavuga ko mu minsi yose bagiye kampala mu bikorwa by'ubucuruzi nta kibazo bahagiriye nta kibazo n'igihe ngira uganda rwose ntacyo nta na kimwe n'igihe mu ngira bacuruzi bagenzi bawe hari uwigeze ahohoterwa kubera ko yagiye kurangura uganda oke nawe nsingiyeho uganda nta bibazo twize tuhagira nta nibwo nari nanabyumva ku bacuruzi bakuragaho ibikoresho by'ubwubatsi nk'amasima ubu ngo bahisemo guhindura amerekezo maze imodoka zabo bazohereza tanzania naho mu gihugu gituranye gusa ngo igihombo cyo ntikibura kubera intera ndende uyu twaganiriye akorera inyabugogo mu mujyi wa kigali ubu imodoka zacu n'iz'abandi zose zafashe umupaka wa tanzania urabona nka uganda ikiza cyaho nk'iminzani yaho ipima imodoka yose kandi ikindi mazutu wakoreshaga uganda sintabwo ari gukoresha hehe dar es salaam muri rusange abacuruzi ku ruhande rw'u rwanda bakomeza gusaba ko ibibazo biri hagati y'u rwanda na uganda byava mu nzira imigenderanire ikongera gukomeza basaba ko leta zakumvikana kugira ngo ibintu bikomeze birenge bisige mu buryo ibintu byongeye bikore neza uko byakoraga imibare y'u rwanda na uganda ibihugu byombi ubusanzwe byamye bisangira akabisi n'agahiye kumara imyaka ibiri ijemo agatotsi hanze yo gushinjanya ibikorwa byo gutambamirana mu iterambere u rwanda runashinja uganda guhohotera abanyarwanda kuko ngo bamwe bagerayo bagafatwa bagafungwa bagakorerwa iyicarubozo n'ibindi ruyirega kandi gucumbikira abashaka guhirika ubutegetsi bwa perezida paul kagame ni mu gihe uganda nayo ivuga ko abafatwa bagafungwa baba bari mu bikorwa biyihungabanyiriza umutekano muri aka karere uganda yiyongera ku burundi nabwo budacana uwaka n'u rwanda kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
abarundi bashika kuri mirongo ibiri nibo bamaze guhagarikwa n'igipolisi ca kenya mu kiringo c'indwi zibiri bagirizwa gukorera ku butaka bwa kenya ata vyangombwa vyuzuye bafise n'inkuru yo mu menyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eloje wirikaneza ari i nairobi mu gihugu ca kenya abamaze iminsi bahagarikwa bagizwe ahanini n'abakorotuzi duto duto harimwo abubatsi masomo gifaransa abafasha bita abayede abadandaza ho mabarabara cyane cyane abacuruzi karanga abakora izamu hamwe n'abakorotuzi two mu nzu nko gusukura canke guteka uyu mugabo yasize umugore n'abana umunani mu Burundi aje kurondera mikoro yaganiriye n'ijwi rya Amerika inyuma y'iminsi irenga kuri ine ari mu gasho k'igipolisi atwiganira uko we na bagenzi be yasizeyo batawe muri yompi twe mu ncamake twari tuvuye muhira tugiye ku buzi butandukanye hanyuma baca baradusokora mu mabisi tubona baradufashe arigiye kudufunga hanyuma tuca turarayo mu nyuma bukeye tuba tuja gusamba tugiye gusamba ntibatwumviriza mu nyuma baca tubarati nimusubire inyuma gatoyi mu nyuma baca duhamagara baca dusomera urubanza yuko twebwe turi ngaha ngo nta byangombwa dufise kandi ibyangombwa tubifise hanyuma ngo dutegereza gutanga amande y'ibihumbi icumi kandi dutegerezwa no gusubizwa mu mavuko yacu i burundi kuvuga yuko ubu je ndaronse mugiraneza nkurayo ubu navuyeyo imbere yo kuvayo uyu mugabo ari mu barundi benshi batembereza ivyema mu muji wa nairobi ubona kwako kazi gasa n'agakorwa n'abarundi ijana ku ijana asigura ko bafungirwa ahantu habi cane bakanafungurirwa nabi birenze urugero ashaka twari dufungiwe ntivyoroshe na gatoyi ni ukuvuga yuko mu gitondo baduha ubuyi saa sita bakaduha ubugari ubwo bugari ni ukuvuga yuko hariho imboga bita ntuzeye amasuguma bakateka bateka n'ibiraya bike bakaca bavururunga agacika nk'ubuyi ngo ni sose mugabo nka twebwe tutabimenyeye twe twaca turumanga ubugari bwonyene twe twagira gutora mitende iyo bageze ku mugoroba baduhaye ibiharage n'intete bayita kideri abariyo ntiborohewe na gatoyi n'uburyamo ntibworoshe na gato na gato dukora gukubitwa n'abo dusanzeyo eka ntivyoroshe na gatoya uburyamo ari ikintu bita inda inda gusa nizo zuzuye gusa nta kindi nko mu gisogororo nyene ni- ni kome ni ni nkaryama imbwa nubundi iruhukije sindemera sindemera na gatoya ko na- ko ndavayo Si- navyo ndemera Ah, navyo ndemera kwera john ginkuru nziza arongoye ishirahamwe burundian international rifasha abo barundi abahamagarira kwama bitwararika gutunga ivyangombwa vyuzuye igihe cose bari ku butaka bwa kenya iki kibazo ni ikibazo gito kuri twebwe turi ngaha muri kenya ni gito ha- kuhagurutse guko- gukora kuwijajaye nacyo kirakomeye kuko tuvuye mu gipolisi nk'uko mubibona twavuye mu gipolisi cyo ngaha muri kenya batweretse porogaramu bafise ni uko ibibazo bafata abadafise ibyangombwa bikwiye iruhande y'aba barundi basanzwe baba muri kenya bahagarikwa kubera ivyangombwa vyataye igihe hari n'abakenyezi n'abigeme bamaze igihe bafatwa bariko baja kugurishwa mu bihugu vy'abarabu batandatu muri bo bahagaritswe mu ndwi zitatu ziheze bariko baja mu gihugu ca arabiya sawudite bose abafashwe babanje kumara ikiringo kiri hagati y'indwi zibiri n'ukwezi kumwe barindiriye amaviza mu gihugu c'ubuganda ico gihugu nyene haheze amezi abiri kigora rwose abarundi barengana baja muri kenya binjiriye ku mupaka gihana na tanzania wahitwa mutukura mu gihe amategeko y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yase avuga ko n'imiburiburi abanyagihugu bo mu gihugu kimwe mu biwugize bemerewe kuba mu bihugu vyose bitandatu vy'uwo muryango amezi atandatu imbere yo kurondera amaviza y'igihe kirekire ubuganda busaba abarundi kubanza kwerekana ubutumire canke impapuro zerekana akazi bakora iyo baroye muri kenya banyuze ku butaka bw'ico gihugu bamwe mu baganiriye n'ijwi rya amerika batashimye kuvugira kuri mikoro yacu bamenyesha ko abapolisi bacungera abinjira n'abasohoka mu buganda bababwira ko ico kibazo catewe n'abategetsi b'u burundi ariko ntibasigure neza ico cagirije hari abibaza ko ubuganda buriko bwihora uburundi nyuma yaho hagati mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze urwaruka rw'abaganda rugizwe n'abahungu n'abakobwa bagera ku majana abiri basubirijwe inyuma ku mupaka wa kobero hagati y'uburundi na tanzania baje mu ihwaniro ryo ku rwego rw'akarere ry'umuhare w'abaskuti ryariko ribera hagati na hagati mu gihugu c'uburundi mu ntara ya gitega ico gihe bamwe mu bajejwe umutekano ikobero bemeje ko muri uwo mugwi harimwo abantu barenga cumi bitwaje inkontonto zo mu bwoko bwa pistole bari bawuherekeje eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
abanyagihugu bagendana ubumuga bo mu ntara c'ibitoke bashika kuri mirongo itandatu barijukiye ibikorwa vyo kwiteza imbere ubu bakora umwuga wo kumena amabuye bahamagarira abandi bameze nkabo ko bovavanura no gusegereza kugira ngo bijukire imyuga ako kamo karategwa kandi n'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya cibitoke ajejwe ivy'iterambere n'ubuzi ni inkuru ya evariste zikowanyanka umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i bujumbura mu burundi aho ni ku mutumba rukana ya kabiri aho abagendana ubumuga bagera kuri mirongo itandatu barangurira umwuga wo kumena amabuye nyuma y'amezi atandatu batanguye gukorera koperative tsindagira ibigega bavuga ko bahakura icyo kwikenura mu miryango ayi turamaze ikiringo cy'amezi atandatu dukorera ngaha ni ukuvuga yuko aka kazi harabonye yuko hari ikintu cyadufasha mu buzima bwacu yego kandi turi ko turabiraba nta ngorane bitera biragenda neza uturanga turaturonka yego nta ngorane kabisa mu by'ukuri ubu turashima kuko turaronka amafaranga tugasomesha ndetse n'abafise ibibondo muhira bakamenya ati aya mafaranga ndayaronse azomfashiriza umuryango rema kazi baragashishemo takamazemo amazi atandatu ni ukuri nabo dukorana nta kwidoga bogira bamwe muri bo bavuga ko imbere yo kwijukira umwuga bari bazeyinze bagatera akamo bagenzi babo bagendana ubumuga kwijukira umwuga bakavavanura n'ibyo gusegerereza mu mabarabara jewe akamo nobatera kuko na jewe ndahamwe rishyirahamwe ndafite ubumuga ngendana nobatera akamo yuko bonkurikira nkuko nanjye nakagiyemo ako kazi ishyirahamwe tsindagira ibigega naryo nyine ryashinzwe n'abagendana ubumuga mayange frederic arongoye iryo shyirahamwe avuga iyo icyo cyiyumviro cyazananye cyangwa abagenda ubumuga twarababye dusanga leta ntiyigeze yiyumvira ikintu na kimwe ku bantu bagenda ubumuga none umunsi ntabwo basenya amategeko nibayemerera niho twajya hamwe tuje kwiyumvira tureka dutange inoti y'amajana atanu ku kwezi kugira ngo dushinge ishyirahamwe dutangura ku ishyirahamwe ry'abagenda ubumuga mugari ridatanga inyungu tumaze gukorana na pamu kubera kwa kwitanga kw'iwacu twaje tuvuga ati rero ubu kugira ngo twemeze ko leta ishobora nako kutwiyumvira ko reka dukore uko dushoboye kubera ko leta itari yatwiyumvira ko twiyumvire ati ishiga rimwe ntiryarika twiyumvira ko n'abantu batagendana ubumuga nabo nyene bategereza kuja kudufasha kuko je ntagira amaguru uwufise amaguru nca ndamutuma aho ntari gushika ntafise amaboko uwufise amaboko aca nkorera birya ntari gukora uno munsi rero twese turabayeho mbere bigeze naho dutegereza guha akazi abantu barenga n'ijana batagendana ubumuga bameze neza nk'uko muri ko murabona bose bakoraniye ngaha murabona ko benshi batagendana ubumuga ariko abagendana ubumuga bafite akarusho n'abatabugendana murabona ko bahatorera koyoba iyo koperative ihemba buri kwezi abagendana ubumuga mu minsi iri imbere hari ikindi igiye gufasha abo bakoresha ubuguzi icyo twiteguriye n'ubu twiteguye kubaha akagurane gashobora gufasha umuntu akavuga ati akayo gatanu mu muryango kagasigara karasahiriza ariya mu rugo iwa iwabo hanyuma mu gihe aba ariko nawe ariyungunganya ngaha ugaca usanga ibisa bigasabirana muhira akagenda neza n'ugahaba ku kazi ukagenda neza ugaca usanga umuntu wese arateye intambwe kuko ijambo ryitwa bivuze ni ukuvuga twese duhagurukire rimwe utaramusigaye inyuma umuhanuzi wa buramatari w'intara c'ibitoke ajejwe iterambere n'ubutunzi atera akama abagendana ubumuga kwegera ibiro vy'intara kugira bibafashe gushinga amashirahamwe yo kwiteza imbere hariho ubushikiranganji butandukanye bwo gufatana mu nda bakira muri ubwo bushikiranganji bakabafasha ukuntu botegura imigambi na cyane cyane ugasanga hariho n'ibigo bigiye bifasha abatishoboye mu ntara ntwari nka sedefuse n'ibyo bagenda bagakorana hanyuma mu ntwaro baradukumenyesha tuti twamaze gushinga ishyirahamwe ariko kubafasha kurondera impapuro twabafashe kurondera impapuro arizoronderwa mu provensi mu ikomine tukaborohereza kugisha kuzironka nabashobora kwiteza imbere Ribet Birabe agatera akamo abagenda ubumuga bagisegerereza mu bibanza bitandukanye kubavanura n'iyo ngeso bakijukira ahubwo ibikorwa bitandukanye kugira bikenure mu ntara c'ibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi evariste nzikobanya nka ijwi rya amerika
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana saa cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu ngiya bw'ibyuma hamwe na jeffrey yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.